Hello, I always salute give all of be football fans and once when like be football fans inside this Ogbonge League just money. This now we podcast when be moves and I be your boy and they call Rafi and if you call me Rafael I no go vex. Today I go to play ball for inside right back. Based on say I like control things for corner of the field. Like I always talk, this football podcast not for the fans and by the fans. And don't forget say we go to review, we go to preview, we go to report, we go to analyze and we go give you football gist as it e is hot. Today I go like start from players. and say I no go play for This weekend premier league based on say they get one or two matters wey be say go make dem no go show and on dat side we go see players wey be say if you put dem for inside fantasy premier league team no forget say your team don already cast we start from jordan anderson wey be say the guy get injury wound you against chelsea for stamford bridge and no forget say this guy he uh, liverpool dey beat chelsea two zero on saturday and we go see this guy socrates for arsenal that guy the guy get calf injury since and get seventy-five percent chance of playing we go see cedric that guy for arsenal too he get seventy-five percent chance of blame him. Based on say e get calf injury too. We see Mustafi, that guy get hamstring and e no go dey inside field till on the 17th of october callum chambers that guy get knee knee injury and go dey out till 17th of september gabriel martinelli get knee injury and go dey out till 31st of december and um, um, pablo mari that guy wey be say dey play for arsenal too he get ankle injury and go dey out till the 3rd of october emmy smith rowe that guy he get shoulder injury dey play for arsenal and go dey out till on the 17th of october for chelsea we go say christian pulisic that guy get hamstring injury and we no know when he go come back and we see ZH that guy dey recover i never recover fully and you no go see play this weekend we go see eh, eh, for aston villa eh, Bissouma. That guy they suspend am due to red card and pablo hernandez for leeds That guy get groin injury and he gets 75 chance of playing adam for sure That guy gets hips injury and we no know when he go come back for burnley you see joe J rodriguez He get 25 chance of injury of playing because he get ankle injury ashley barnes That guy get five percent chance of playing because guy dey unfit. James Tawoski, uh, uh, uh, Tarkowski, that guy get toe injury and get fifty percent chance of playing. For Leicester City, we we'll see Sheikh Sheikh that when they call Johnny Evans, guy get thigh injury and get five percent chance of playing. Wilfred Ndidi, that guy when they play for Nigeria, get groin injury i no go show till the 21st of november ricardo pereira the guy get knee injury i no go show till the 1st of october on nigeria independence day and for liverpool we go see joe gomez that guy get 75 percent chance of playing based on say e get knee injury we see alex oxley chamberlain when be say e get knee injury and we no know when he go come back because di guy need to do one or two surgery joe joel matip that guy e get muscle injury and e no go show till on the 17th of october for manchester city we go see nicolas otamendi the guy no go play today or e get 25 percent chance of playing because he get muscle injury. Emerick Laporte dey unfit due to e no dey get match playing time and many many things and he get 25 percent chance of playing. Jao Cancelo get foot injury and no go show till on the 17th of October. Zinchenko get muscle injury and no go show on this, until the 17th of October. Ike Gundogan, the guy no well, he dey sick and no go show no show face till on the 3rd of Eh, october and we get bernardo silva that guy get muscle injury i no go show face till on the 17th of october sergio aguero e get knee injury i no show face till on the 17th of october too for tottenham we get regulion The guy the dey on fit and he gets 75 chance of playing and gareth bale because lack lack of match games, lack lack lack of um, playing time the guy still dey unfit and get twenty-five percent chance of playing make i drink small water i dey come back. yes o una well una well done una well done una thank you for staying with us onto transfer protocol we go like look look man for inside dele ali wey suppose to be nigerian but the guy dey play for england the guy dey be like say the guy wan waka enter arsenal and you know say arsenal dey try try revitalize their team dey try pull new new guys from inside their team and this guy him don up for favour from mourinho side based on say the guy not too dey play well and the guy no even show face when say that five two win against southampton so the guy be like say di guy wan branch enter arsenal jurgen klopp wen be liverpool coach he don promise don praise eh, mikel arteta wey be arsenal coach for the better work wey im dey do for arsenal He come yarn say arteta don show say im be ogbonge correct manager but he tok say dem still get chance to pass na on monday no forget say the last time arsenal and liverpool play eh, Arsenal beat Liverpool on penalty. Also, more sharply see Carabao Cup when we see how the team don't don't don't enter based on say Tottenham go reason Chelsea on the 29th of September when we say now for the uh, quarter final and we see Newport City uh, Newport County sorry go host Newcastle on the 30th of of, of September and Man U go play against Brighton too on the 30th of September. Brentford go host Fulham on the 1st of October be Nigerian Independence Day and Liverpool go do gbasgbos against Arsenal again on the 1st of October. And don't forget say this thing na gbasgbos based on say Liverpool go play Arsenal, they'll still play Arsenal again. They'll play Arsenal on Monday, they'll play Arsenal again on Thursday. And we'll see Burnley go play against Manchester City and we go see West Ham go play against Everton. Burnley go play against Manchester City on Wednesday and West Ham go play against Everton on Thursday. Make I sharply sea una mala Betalicious player name called Philippe Coutinho. That guy, as he don't branch, go back, enter Barcelona. Based on say they borrow uh, Bayern Munich before, and now that guy don't go back to Barcelona. And they give a number 14 JC. I don't forget say uh, Coutinho scored two goals against Barcelona for the eight two Pokponi when they receive for for for Bayern and and the guy don't say he no go back to barcelona and he go try play for barcelona i don't forget say barcelona coach when dem dey call ronald koeman say he like this boy and believe say this boy will fit do better thing for im team in the years to come how una look am make una check am wetin you look throway face no mean your mate stay pass you na so uh, barcelona look coutinho throway face their mate cause they pass them, but now they don say we go carry am enter our side now more we see for the week say chelsea don sign new goalie wey be edward edward edward mendy and the guy that guy im don dey reason say im go fit torchlight full game against west brom chelsea number one goal wey dem call kepa balaga. That guy e no dey don dey mutu for front of goal mean say di guy no dey make too much mistake and e dey chop goal and he said dey look as if be like say dis guy go chop bench and also still on still on trans transfer matter luis suarez don sign for atletico madrid after barca talk say this guy you don try for our side abeg come do make e go and this guy don play for six years for barcelona which which he say he start since 2014 and he score one hundred and forty-seven goal that na plenty plenty goal now mo mo see ole gunnar solskjaer for manchester united side and ragada draw ear give im manchester united player say make una better win against uh, against uh, against brighton o oh. no forget say manchester united collect three one flogging for inside their backyard for their hand of their former boy wey dey call wilfred zaha when when they play for crystal palace crystal palace beat manchester united three one for inside old trafford and i wan come make ole come provoke tell im players say see this this weekend no no no time for nonsense if una misbehave eh una go collect and wen i dey reason manchester united dem be like wetin i dey call kick run and inshallah na wetin i dey call my fantasy premier league football team be that because they, they no get formation they no get pattern they just dey play play gbegbegbegbegbegbegbegbe so everybody don feel mark bruno fernandez now story don enter inside the full team but how una reason am me i feel say manchester united ole gunnar no fit carry manchester united go The promised land no forget say me your boy i be manchester united fan and don't forget say dis program now for the fans and me by the fans make we look fixture for this week on saturday for england we go see brighton go play manchester united by 12:30 crystal palace go hold everton by 3 o'clock west brom go play chelsea by 5:30 today and for 8 o'clock burnley go play southampton for german bundesliga wey dem dey call bayern bundesliga we say Eh, Armenia Belfield go play against Cologne, Augsburg go play against Borussia Dortmund, Leverkusen go play against RB Leipzig, Mönchengladbach go play against Union Berlin and Mainz go play against Stuttgart. Schalke 04 go play against Werder Bremen and for Italy, two o'clock today we go see Torino go play against Atalanta. Eh, eh, Cagliari go play against Lazio, Sampdoria go play against Benevento and inter milan go play against fiorentina That game go see tough small for today and for for for the uh, la liga spanish la liga we go see alaves go play against etafe valencia go play against uska elche go play against real sociedad real betis go play against real madrid for today game no forget say real madrid dey draw their first la liga game last week and for france we go see saint etienne go play against rennes and marseille go play against metz And for the Chenkers side, which is the Women FA Cup for England, we'll see Arsenal Chenkers go play against Tottenham Chenkers. And on Sunday for EPL, we'll see Sheffield United go owe Leeds United, Tottenham Hotspur go owe Newcastle, Leicester City and Manchester City go do their City City thing for inside Manchester City backyard. And West Ham go play against Wolves. And for the German Bundesliga, we'll see Offenham go play against Bayern Munich. And don't forget, say Bayern Munich just win the Super Cup. They beat uh, uh, uh, Sevilla 2 1 to win the Super Cup. And Fenerbahce go play against Wolfsburg. For Serie A on Sunday, we'll see Spezia go play against Sassuolo, Napoli go play against Genoa, Verona, Hellas Verona go play against Udinese, Cotron, uh, Coroton go play against AC Milan, and AS Roma go play Juventus. That's going to be that match for the weekend. And for La Liga, on Sunday, we'll see Osasuna go play against Levante, Eibar go play against Atletico Bilbao, Atletico Madrid, when Suarez go, go play against Granada, Cadiz go play against Sevilla real valladolid go play against celta vigo and barcelona go play the yellow submarine dey call villarreal and on sunday for french league one we go see bordeaux go play against nice angers go play against brest lyon go play against montpellier monaco go hold strasbourg nimes go play against lens lorraine go play against lyon and reims go play against psg wey be the champion and for the schenkes fa cup on sunday we go see everton schenkes go play against chelsea schenkes not for chelsea schenkes are defending champions for the schenkes football league and go see brighton and hove albion go play against birmingham leicester city go play manchester city shenkes and on monday for the epl we go see fulham go aston villa and we go see one big ojuju match for that game I mean liverpool go play against arsenal on monday and for serie a on monday we go see bologna go play against parma And we go see better, better football this weekend. Not forget to stay tuned to your TV. They show this thing for Super Sport. They even they show some of this match for Go TV too. So if you get any of these things, sit down by your TV set and you go watch nice football to cool your mind this weekend. I'll sharply drink water. They come back. finally una well done una do finally for inside our news big segment we go like talk about offense for inside football and that offense na wetin dey make dem dey call na dem dey call foul or ojoro and wetin the referee go look up look point and give ground go say well mo play free kick or mo play penalty offence na foul or ojoro or wayo depending on the nature or the circumstance of the offence and the thing dem e dey address am for inside law number twelve for inside the law of football and this one na some eh, the offence eh, e get different type but we we'll look some when you kick your opponent or you wan kick your opponent that one na offence na wayo and na foul And when you set leg for your opponent, that one na foul. When you jump on top your opponent, that a wicked thing o. Oh. Na wickedness, now foul and na wayo for the game. Eh, when you knock your opponent or you nearly knock your opponent, mean say you wan slap your opponent or you nearly slap your opponent, you wan punch your opponent or you punch and miss, that one na foul. Or you push your opponent, that one na foul. Or you provoke your opponent You provoke her like say, tell us I go beat you, I go beat you better beat you. The that one na still foul. Or you slide enter your opponent leg the way one Bissaka they do am. That one na still foul. So this one na more foul wey me say go like talk about for today Premier League. Na I go like stop, now here I go like talk say i don match for today and no forget to send your comment no forget to send your feedback no forget to send your football tori to our to our whatsapp number If you text us if you send us whatsapp message if you even call us their number na zero nine zero seven five eight one zero two three four i call am again zero nine zero seven five eight one zero two three four i call am the way we dey call am ejiro nine zero seven five eight one eight zero two three four the eight zero na wetin i dey call zero and for outside Nigeria, if you dey outside nigeria no forget say the number na plus two three four nine zero seven five one zero two three four no forget say i mark out the number again plus two three four nine zero seven five eight one zero two three four and i would like give special shout out to two black for today when when when guys show face for inside our program last week and when i go see you next week no forget say make you stay safe i don match.